Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika mwiriwe gute ga nshuti bakunzi bacu ikaze amakuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane nininahazwe amakungu kuri uno wa gatanu arahimbaza umunsi wahariwe kurwanya ingwara ya kanseri kutamenya kanseri iyo ni imbogamizi rero dushaka kuvanaho imbogamizi zo kutivuza hakiri kare ariko izindi ni imbogamizi zishingiye ku mikoro yo kwivuza
uyu ni muganga marc hagenimana umukuru w'ishami rishinzwe kurwanya indwara za kanseri mu kigo ca leta citaho amagara y'abantu mu rwanda rbc ishirahamwe rya onu ryitaye impunzi ku isi rcr ryasubije leta ya tanzania ikambi ya mutenderi yari imaze imyaka irenga itanu ibarizwamwo impunzi z'abarundi abari mu ishirahamwe ry'abanyamyuga baharanira demokarasi muri sudani banse kubonana n'intumwa idasanzwe ya onu biyamiriza imikorere y'iryo shirahamwe ubushinwa n'uburusiya bisaba otan kudasatira uburusiya ido ni ido y'ano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu reka turahere ku mugabane wa afurika abategetsi bo mu ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi hagati y'ibihugu byo muri afurika yo mu burengero cdao mu mpfunyapfunyo bumvikanye ko bagiye kurungika abasirikare muri guinea bissau gufasha gucungera umutekano inyuma y'igeragezwa rya kudeta yabaye muri ino ndwi turiko turasozera ibindi na mugenzi wacu edi rwema iki cyemezo cyafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu by'uwo muryango w'ibihugu cumi na bitanu yari iteraniye iyakra umurwa mukuru wa ghana abo bayobozi ntibavuze umubare n'abazaba bagize uwo mutwe ndetse n'igihe uzoherezwa muri gineya si ku nshuro ya mbere sedeyawo izaba yohereje abasirikare muri icyo gihugu dore ko nanone yigeze kohereza abasirikare mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri kugeza mu bihumbi bibiri na makumyabiri ubwo nanone muri icyo gihugu hari hakozwe kudeta icyo gihe abo basirikare bari bafite inshingano zo kurinda umutekano w'abanyapolitiki b'abasivili no kubuza igisirikare muri icyo gihugu kwivanga muri politike ku wa gatatu guverinoma ya gineya yavuze ko abateye muri kudeta yaburiyemo bari bafite umugambi wo kwica perezida guverinoma inavuga ko wari umugambi washyizwemo amafaranga menshi kandi wateguwe neza gusa ntiyavuze uwo yumva yari inyuma y'iyo kudeta yageragejwe ku wa kabiri ikindi perezida umaro sisoko embalo yari yabaye nk'umvikanisha ko bishobora kuba bifitanye isano n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge ku rwego mpuzamahanga itangazo rya leta ryo mu ijoro ryo kuwa gatatu ryavugaga ko abantu cumi n'umwe biciwe muri icyo gitero barimo barindwi bo mu ngabo zishinzwe umutekano barengeye ubuzima bwa perezida embalo na minisitiri w'intebe we
Edi Rwema urakoze turasubira mu kanya utubwira ivyo kwikingira covid ya cumi n'icenda mu Bugirika ariko mu kurindira tunyarukire muri Sudani aho ishirahamwe ry'abanyamyuga baharanira demokarasi ryiyamiriza ukungene ishirahamwe mpuzamakungu ONU rikora abarigize banse no kubonana n'intumwa ya ONU muri ico gihugu Thomas Kamirindi nivyaje kutubwira iri shyirahamwe spa mu magambo magufi y'icyongereza niryo riri ku isonga mu myigaragambyo yo kurwanya igitugu cya gisirikari yabanje gukuraho ingoma ya perezida omar al bashir mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda uyu munsi spa yanze guhura n'intumwa yihariye ya loni muri sudani volker perf mu itangazo yanyujije kuri twitter irarega umuryango w'abibumbye kutigeze wamagana ku mugaragaro kudeta yahiritse minisitiri w'intebe w'umusivili abdallah hamdok ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwa cumi gushize kandi ko ibogamiye ku basirikare kwanga inama na loni ni n'uburyo bwo kwanga imishyikirano n'abasirikare spa irandika iti gushyira mu biganiro byanyu abakoze kudeta biranyuranya cyane ku buryo butangaje n'ibyifuzo by'abaturage ba sudani ishyirahamwe ry'abanyamyuga spa rivuga ko abasirikare bagomba kuva mu bya politiki no kwemera ko guverinoma y'inzibacyuho iyoborwa n'abasivili kuva kudeta ibaye muri sudani abaturage mirongo irindwi n'icyenda barishwe
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda agezeho hirya no hino ku isi turacayabandanya mu bugiriki icyo gihugu cyatangaje ko abagira ingendo bafise icyemezo cy'uko bakingiwe ku mugabane wa buraya batagikeneye kwipimisha covid ya cumi n'icyenda imbere yo kwinjira ku butaka bw'icyo gihugu edi rwema nibyo agarutse kutubwira aya mabwiriza mashya azatangira gushyirwa mu bikorwa guhera ku wa mbere w'icyumweru gitaha nk'uko byemezwa na minisitiri w'ubuzima w'ubugereki tanos plevres ubugereki bwiyongereye ku bindi bihugu byo kuri uwo mugabane bikomeje gukuraho amabwiriza yari yarashyizweho yo kwirinda ikwirakwira rya kovide cumi n'icyenda ni icyemezo cyakiriwe neza na minisitiri ushinzwe ubukerarugendo vasilias kikilias wavuze ko kigamije guteza imbere uru rwego mu gihugu cyane ko abantu benshi bazatangira gusura ubugereki guhera tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu ubukerarugendo buza ku mwanya wa kane mu byinjiriza igihugu amadovize icyo gihugu cyinjije miliyari cumi n'imwe z'amadolari avuye mu bukerarugendo umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe abantu hafi ibihumbi makumyabiri na bitatu bitabye imana bazize covid cumi n'icyenda mu gihe abasaga miliyoni ebyiri banduye iyo ndwara muri icyo gihugu
iya nyuma mu yagezeho hirya no ku isi ubushinwa n'uburusiya bisaba ishyirahamwe ryo kwivuna bansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari atlantic otan kutaguka ngo vyakire ibihugu bihana imbibe n'uburusiya thomas kamirindi kuki buno busabe bw'uburusiya n'ubushinwa byo kudasatira uburusiya perezida w'uburusiya vladimir putin ari mu ruzinduko i beijing we na mugenzi we w'ubushinwa shi jinping bamaze kuganira bashyize itangazo hanze bavuga ko ibihugu byabo bihangayikishijwe cyane n'icyo bise imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika yo gushinga ibitwaro bya misila n'ibigo bya gisirikari mu duce dutandukanye tw'isi bijyanye n'ikoranabuhanga rihambaye vladimir putin na shi jinping basobanura ko badashaka ko umuryango otan wiganjemo leta zunze ubumwe za amerika ukomeza kwagukira ku bihugu bituranye n'uburusiya bawusaba kandi kureka icyo bise ingengabitekerezo y'intambara y'ubutita uretse ikibazo cya otan itangazo rya vladimir putin na shi jinping rivuga kandi ko uburusiya bushyigikiye ko ikirwa cya tayiwan ari intara yuzuye y'ubushinwa ntibwemera na gato ko tayiwan yabona ubwigenge ubwo ari bwo bwose leta zunze ubumwe za amerika yo ifite itegeko rivuga ko igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tayiwan ibashe kwirengera yo ubwayo no gufata nk'impungenge zikomeye cyane ubushotoranyi bwose bwayikorerwaho
abakozi bagenzi bacu kuri ano makuru yose baduteguriye bakaba baje kudushikiriza n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu hakaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderesi ya yutube yacu instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari imbere ya politike n'umutekano tubanze twikingira amagara yacu no munsi n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kuzirikana indwara ya kanseri mu gihugu cy'u rwanda hariko hakorwa iki kugira ngo iyo ndwara igwanywe mugenzi wacu ejo ni mukankusi arabivugana ko na mark hagenimana n'umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara za kanseri mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc mu mpfunyapfunya kanseri ni ikibazo cyugarije isi muri rusange n'u rwanda by'umwihariko iyo urebye ikigereranyo cy'umuryango w'abibumbye kivuga yuko buri mwaka mu rwanda haboneka abarwayi ibihumbi umunani magana inani mirongo itatu na batanu ubwo ni abarwayi tuba tubariyemo abivuza n'abativuza muri rusange ariko iyo turebye ku barwayi nyirizina twakiriye mu bitaro byo mu rwanda umwaka ushize abarwayi bagera mu bihumbi bine na magana atatu na mirongo itanu nagira ngo mutubwire noneho ikirimo gukorwa kugira ngo mufashe abo barwayi ikintu minisiteri y'ubuzima irimo gukora ifatanije n'iki cy'ubuzima RBC n'ibitaro bitandukanye byo mu Rwanda n'ibigo nderabuzima icyo dukora cyane ni ubukangurambaga ku baturage kugira ngo bamenye yuko kanseri zihari bareke kuzitiranya n'amarozi cyangwa n'izindi ndwara icya kabiri ni ukugira ngo abarwayi bisuzumishe hakiri kare kuko kanseri nyinshi iyo umuntu yazisuzumishije hakiri kare ziravurwa zigakira ikindi turimo gukora ni ukongerera ubushobozi ibigo nderabuzima ibitaro gukeka gusuzuma mbese ibimenyetso bibanziriza kanseri ndetse no kongera ubushobozi ibitaro bishobora kuvura kanseri kugira ngo abarwayi baza batugana bahabwe ubuvuzi bukwiye bityo kanseri babe bazivurwa neza bakiri muganga imana kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya kanseri insanganyamatsiko ivuga ko buri wese akwiye kugira uruhare mu gukuraho imbogamizi zituma abarwayi barwaye kanseri batabona ubuvuzi bukwiye izo mbogamizi zihari zisanzwe zihari muri make ni izihe zigomba kuva mu nzira imbogamizi zigomba kuva mu nzira kuko natangiye mbivuga buriya umubare w'abantu twakwiye kuba tubona barwaye kanseri mu bitaro ntabwo ari bo bazi natangiye avuga yuko twakwiye kuba tubona ibihumbi bigera mu munani ariko tubona bine mu by'ukuri ni nk'aho kimwe cya kabiri cy'abantu mu by'ukuri barwaye kanseri aribo bagera kwa muganga imbogamizi rero zihari dushaka kuvanaho hari iya mbere ubumenyi buke kutamenya kanseri iyo ni imbogamizi rero dushaka kuvanaho imbogamizi zo kutivuza hakiri kare ariko izindi ni imbogamizi zishingiye ku mikoro yo kwivuza hari abantu benshi bativuza indwara za kanseri kubera kubura ubushobozi ku buryo dukorana n'inzego zitandukanye inzego z'ubuzima ndetse n'izindi nzego z'abikorera ndetse twakora n'ubuvugizi twifashishije imiryango y'abikorera ikorera mu rwanda no hanze kugira ngo umuntu uwo ari we wese ufite indwara za kanseri ariko akaba adafite ubushobozi bwo kwivuza kugira ngo abone ubwo bushobozi bityo bivuze bityo abantu bose bafite kanseri be bashobora kubona serivisi uko bikwiye noneho ubutumwa muri rusange mwatanga ku bantu badukurikiye muri uyu mwanya bakurikira ijwi rya amerika mu bijyanye n'indwara ya kanseri muri make n'ubuye ubutumwa twaha abantu muri rusange nk'uko twabivuze insanganyamatsiko ibivuga y'uyu mwaka mu kuvanaho izo mbogamizi zituma abantu bativuza kanseri turabaha ubutumwa icya mbere ni uko bagana amavuriro bakisuzumisha buri mwaka ubundi hari ikintu twita ano community check up buri muturarwanda ufite kuva ku myaka mirongo itatu n'itanu kuzamura agomba kujya ku ivuriro rimwegereye akaba yakoresha isuzuma rusange ry'umubiri wose kugira ngo nihaba harimo n'indwara za kanseri zigaragare hakiri kare zivurwe ikindi cya kabiri tubwira abanyarwanda cyane cyane abadamu kanseri nyinshi burya zibasira abadamu nka kanseri y'umuryango na kanseri y'ibere nibo barwara kanseri nyinshi kurusha abagabo nuko twashyizeho serivisi mu bigo bitandukanye mu bigo nderabuzima bitandukanye n'ibitaro byo kubasuzuma ibimenyetso bibanziriza izo kanseri tukaba rero tubwira abanyarwanda yuko bagomba kwitabira izo serivisi kugira ngo bahabwe ubufasha bukwiye by'umwihariko rero muri kuri uyu munsi wo kurwanya indwara za kanseri twateguye ukwezi kudasanzwe ko kurwanya indwara za kanseri mu gihugu cyose hari ibikorwa dukangurira abanyarwanda kwitabira hari ibikorwa byo gusuzuma kanseri y'inkondo y'umubara na kanseri y'ibere bizabera mu bigo nderabuzima no mu bitaro tukaba dukangurira abanyarwanda yuko bakwitabira izo serivisi kugira ngo bahabwe ubufasha bukwiye ikindi twabwira abantu ni uko iyo umuntu arwaye kanseri si iherezo ry'ubuzima hari ubuvuzi buhari butandukanye hari ubuvuzi bwo kubarwa hari ubuvuzi bwo guhabwa imiti hari ubuvuzi bwo guhabwa imirasire y'izuba buri wese ahabwa ubuvuzi bitewe na kanseri arwaye n'icyiciro agezeho tukaba tubwira abantu yuko batakwiheba kuko ubuvuzi burahari kandi n'abantu baza kwivuza wenda kanseri iyo twita ngo yarabarenze yageze kure cyangwa ari metastatike n'ababa batazakira hari imiti yabigenewe nk'imiti yo kubafasha kutababara mu rwanda inkuru nziza twabwira ni nk'uko mu rwanda iyo miti turayikora umuti witwa morphine ukunze gukoreshwa cyane utuma abantu batababara turawukora hano mu rwanda kugira ngo duhumurize abantu ari abatararwara kanseri bayirinde ari abayirwaye cyangwa bafite ibimenyetso byayo bayisuzumisha hakiri kare ariko n'abayirwaye ntibihebe ubuvuzi burahari kandi n'abadashobora gukira nabo dufite ukuntu tubafasha mu kubaho neza mu gihe baba bafite kanseri mu minsi babayeho kuri iyi nsi ndabashimiye cyane kuri ikiganiro n'izo nama muhaye abakurikiye radiyo ijwi rya amerika muganga mark hagenimana umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara za kanseri mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc urakoze cyane
ejo ni mukankusi nawe we wakoze kuganira na muganga mark hagenimana kuri kino kibazo ca kanseri nari nabice ku masonga nkitangura ishami rya onyu ry'itayimpunzi ku isi rcr ryasubije leta ya tanzania ikambi ya mutenderi yugawe burundu mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ni nyuma y'aho impunzi zirenga ibihumbi cumi n'icenda z'abarundi zari zihamaze imyaka igenda gushika kuri itandatu zimuriwe mu ikambi ya nduta james jovin yanyarukiye kuturabira kurabira uko vyari vyifashe iyo kambi isubizwa ico gikorwa kibaye kuri uyu wa gatanu hagati mu nkambi ya mutenderi aho abarongozi b'ikomine ya kakonko ariyo yahora icumbikiye ikambi ya mutenderi abarongozi ba seri abarongozi bo mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu igisata kijejwe impunzi hamwe n'abanyagihugu bake bitabiriye ico gikorwa mu vyo ha seri yasubije leta ya tanzaniya harimwo ivuriro rikuru amashure inzu zahora zituyemwo abakozi b'amashirahamwe inzu nyinshi zahoze ari ibiro vy'amashirahamwe hamwe inzu igipolisi cakoreramwo imashine zahora zaca amashanyaraza hafi kambi yose amarobine y'amazi n'ibindi vyinshi uwaserukiye haseri muri ico gikorwa umukenyezi mahot prams yavuze ko haseri ifatanije na leta ya tanzaniya yashize mu ngiro uwo mugambi wo kwimura impunzi zose zari zisigaye mu nkambi ya mutenderi zijana nduta kugira zifashirizwe hamwe bigafasha amashirahamwe na leta ya tanzaniya korosha igikorwa co gutanga imfashanyo no gucungera umutekano umuyobozi wa ser yashimiye leta ya tanzaniya ku kigoro yama yagize mu kwihanganira impunzi kuziha indaro kuva kera mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'ibiri gucungera umutekano no kudahungura impunzi zose ku nguvu HCR na leta ya Tanzania barakoze inama hama bemerana kugara ikambi ya Mutenderi kubera ibitigiri bike by'impunzi zari zisigaye muri iyo kambi. Ababaye abanyuma bimuwe mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze. Gusa nshimiye abantu bose hamwe n'amashyirahamwe yagize uruhara muri icyo gikorwa kandi kikaba cyagenze neza ata nkomanzi. Uyu munsi igikorwa nyamukuru dufise ni ugusubiza leta ya Tanzania ikambi ya Mutenderi harimwo isibitari amashuri amashure ibiro vyahoze ari vy'amashyirahamwe ibiro vy'igipolisi n'ibindi vyinshi umuyobozi mukuru w'intara ya kigoma tobias ndengenye muri ico gikorwa yavuze ko ikambi ya mutenderi izoca ihinduka izoni ya abanyagihugu basanzwe muri komine kakonko ikindi yavuze ko leta ya tanzaniya yafashe ingingo yo kugara ikambi ya mutenderi mu ntumbero yo kubandanya igikorwa co gutahukana impunzi ku bushake bwazo kubera idakeneye kubona imiryango ikomeza kuba mu nkambi lengo la kufungwa kwa kambi hii ya mtenderi ni moja ya jitihada kama tulivyosema ambazo zimefanywa na serikali zetu mbili za Tanzania na Burundi. Lengo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wakimbizi wa Burundi wanarejea nchini kwa amani.
Ingingo nyamukuru yatumye twugara ikambi ya Mutenderi nk'uko nabivuze ni ukugira impunzi zitahuke mu mahoro, kandi tukaba twabivuganye na leta y'u Burundi. Leta ya Tanzania ntikeneye kubona impunzi zibandanya kuba mu nkambi, ata mpamvu ikomeye ibituma. Abavyishakiye barakomeza gutaha kubera haseri na leta y'u Burundi babyiteguriye bihagije.
Serikali ya Burundi kwa kushirikiana na shirika la kuhudumia wakimbizi yaani UNHCR imejipanga vyema kuwapokea wananchi wake na kuwapatia huduma na mahitaji yote ya msingi wanaporejea nchini kwao Burundi.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania ku bwazo zibona yuko kwimurirwa mu yindi kambi atari ikibazo gikomeye, gusa zisaba leta ya Tanzania kubihanganira mu kubandanya ibaha ubuhungiro.
Ahubwo baradufasha nicyo gisaba umuntu yosaba badufashe nk'uko babaye abavyeyi nyene bakatwakira baraba ukuntu bodufashe muraba ukuntu muri UN na Tanzania muje hamwe mukatworohereza mukaduha ibihano bitoya ubu mugomba tugire gute nka twebwe twamaze ibihugu twiruka ikambi ya mutenderi yuguruwe mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri cumi na gatandatu yakira abarundi bari bahunze ibibazo vy'umutekano mu gihugu cyabo kuva mu nkambi iheruka kugarwa ya mutenderi James Jovini kubw'ijwi ry'Amerika james jovine urakoze ivyiyumviro vyanyu kuri ico kibazo c'impunzi z'abarundi turabirindiriye kuri radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com facebook nuko nyene voa radiyo yacu muri repubulika ya demokarasi ya kongo igisirikare caho gitangaza ko abarwanyi mirongo itatu na batatu barimwo abamayimayi fnl na red tabara baguye mu ngwano ivu- kivuga ko kiriko kibahuza n'imirwi yitwaje ibirwanisho inkuru irambuye n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo ari uvira mu itangazo umuvugizi w'igisirikare cya kongo muri segiteri operasiyoneri sokolade lieutenant marc elongo cyondwa yageneye itangazamakuru kuri uyu wa gatanu tariki ya kane y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri agaragaza yuko kuvaho igisirikare cya fardc gitangirije urugamba rwo kurwanya inyeshyamba za mayimayi zifatikanyije na fnr ndetse na red tabara tariki ya kabiri kugeza ejo tariki ya gatatu y'ukwezi kwa kabiri mu misozi yunamye umujyi wa uvira uriya yitwa katonyela ho mu rugorupama ya muhungu cisha abagwanyi benshi barimo n'abakuru batatu ba mayimayi forces armées de la République démocratique du Congo ont ingabo za leta ya kongo zishe inyeshamba mirongo itatu na zitatu zikomeretsa izindi nyinshi abayobozi batatu b'izo nyeshamba bishwe barimo gadi runyuki ndetse na munyola twagerageje kuvugisha abagwanyi b'aba mayimayi na fnr ndetse na red tabara igisirikare cya fardc kivuga yuko cishiye abagwanyi mirongo itatu na batatu telefone zabo ngendanwa ntizakunda umuyobozi wa sosiyete sivile muri uvira andre biaduniya avuga yuko iyi mirwano iri hagati y'ingabo za leta ya kongo n'inyeshamba z'abamayimayi zifatikanyije n'abarundi ba redi tabara na fpr yatumye abaturage babarirwa mu magana bahungira iyo mirwano kiriba abandi bahungira kahwizi ho muri teritwari ya uvira wamoja wako kulikuwa ya, ya, ya kiliba na wengine wako kawizi bamwe bari kiriba abandi bari kahwizi nta mfashanyo iyo ari yo yose bari babona bavuye mu mihana ya kisanga katogela abandi bavuye lololo nko muri grupema ya muhungu na katala zo muri sheferi y'abavira ndetse na sheferi y'abapfurere mu ntangiriro z'uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu misozi yunamye umujyi wa uvira abagwanyi b'abamayimayi bishe abasirikare ba fardese batatu barimo ufite ipeti rya majoro n'undi ufite ipeti rya kapiteni uturere twa fizi uvira na mwenga twicara tuberamo imigwano y'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani ndetse n'iy'abanyamahanga yicara yica abaturage ikabashimuta ndetse ikabanyaga n'amatungo yabo oveda sengabo ku bwaradi ijwi rya amerika uvira mu ntara ya kivu y'epfo
mwabyumvise abakunzi b'imikino na siporo haka ni kakanya kanyu mugenzi wacu jean claude munyandindi kigali mu rwanda ejo havuzwe amaki muri kino gisata ca siporo n'imikino hamwe n'umunsi naho hiriwe havugwa amaki mu mupira w'amaguru uyu munsi kuwa gatanu kuri stade umuganda y'i rubavu habereye umukino w'ikirarane wahuje ikipe ya rutsiro fc y'akarere ka rutsiro na apr fc y'abasirikare b'u rwanda uyu mukino warangiye apr fc itsinze rutsiro fc ibitego bibiri ku busa ikipe ya rutsiro fc yabonye penaliti ebyiri ariko zombi irazihusha ejo kuwa kane nanone kuri stade umuganda y'i rubavu hari habereye undi mukino w'ikirarane wahuje ikipe ya marine fc y'abasirikare barwanira mu mazi n'ikipe ya espoir fc y'akarere ka rusizi uyu mukino warangiye espoir fc itsinze marine fc igitego kimwe ku busa aya makipe yagombaga kuba yarahuye mu byumweru bitatu bishize ariko umukino waje gusubikwa bitewe n'uko ibipimo by'icyorezo cya virusi ya korona byari byerekanye ko abakinnyi makumyabiri na batanu ba espoir fc bari bafite ubwandu icyo gihe ariko abantu bo ku ruhande rwa espoir fc ntabwo bemeraga umwimerere w'ibyo bipimo bagakeka ko yari amayeri y'ikipe ya marine fc yashakaga ko umukino usubikwa kuko hari abakinnyi bayo bari bafite ibibazo by'imvune nyuma y'uko imikino y'ibirarane yose imaze gukinwa ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe ya mbere ni apr fc ifite amanota mirongo itatu n'ane mu mikino cumi n'itanu iya kabiri ni kiyovu siporo ifite amanota makumyabiri n'icyenda reyo siporo iza ku mwanya wa gatatu n'amanota makumyabiri n'atandatu iya kane ni as kigali ifite amanota makumyabiri n'ane ku mwanya wa gatanu turahasanga amakipe atatu ariyo musanze fc polisi fc na mukura victory siporo ayo yose uko ari atatu akaba afite amanota makumyabiri n'atatu mu myanya ibiri ya nyuma hari ikipe ya gorira fc y'umucuruzi yusufu mudaheranwa na etenseri fc y'akarere ka rubavu aya makipe uko ari abiri akaba afite amanota cumi na rimwe imikino yo kwishyura muri iyi shampiyona y'icyiciro cya mbere umupira w'amaguru mu rwanda izatangira mu mpera z'icyumweru gitaha yari claude munyandinda i kigali claude munyandinda urakoze hagati aho imirwi nserukiragihugu yashitse mu gice ca nyuma c'igikombe c'ibihugu vya afurika c'umukino w'amaguru kiriko kibera mu gihugu ca cameroon muri kino gihe yaraye imenyekanye n'imisiri na senegal mugenzi wacu fidel niyongabo yavuganye na steve derick n'umenyesha amakuru yigenga aba mu gihugu ca swede ariko muri kino gihe ino saha mutwumva ari muri cameroon gukurikirana iyo mikino steve derick nda- ndizeye na eh, fidel niyongabo baragaruka kuri bimwe na bimwe biriko biraranga ino mikino muri cameroon kubona ibihugu nka misiri na senegare bigiye guhurira mu rukino rwa nyuma rwa finale y'igikombe kigira mirongo itatu na gatatu cy'imigwi iserukirabihugu ya afurika nibaza ko atagitangaza kirimwo kuko ubirabye ibyo bihugu bibiri biri mu byahabwa amahirwe menshi yo gushobora gutahukana icyo gikombe cya afurika nka senegare mu myaka itatu iheze mu gikombe cya afurika cyari cyakiniwe mu misiri senegare yari yatsindiwe mu rukino rwa nyuma rwa rwa finale no mu guseruka igihugu wa algeria hanyuma misiri umuntu abirabye muri kino gihe urabona ko ari igihugu cagerageje kwiyubaka gushasha mu bijyanye n'umupira w'amaguru uh, mu bisanzwe ni igihugu kitari kimenyerewe cyakira abamenyereza mvamakungu ariko ubu urabona ko bahaye umumenyereza akomeye ku rwego rwo hejuru ujya mumenyereza kweiroze ibyo rero ubirabye urabona yuko umugwi useruka igihugu wa misiri wiyubatse gushasha hanyuma senegare nayo ni igihugu gisanzwe kiri mu bihugu bikomeye cyane muri afurika ni igihugu gifise abakinnyi bo ku rwego mpuzamakungu nk'aba ba sadiyo mane ukaraba ba ba kuribari aba ba ganageyi n'abandi hama guhura na misiri igihugu gifise nka mohamed sala ubu afatwa nk'umukinnyi wa mbere muri afurika muri kino gihe nibaza yuko atagitangaza kirimo kiretse yuko hari imigwi imwe imwe yatangaje abatari bake ku kuntu yigenjeje muri kino gikombe nibyo nashaka ndababaze mu kibazo witegereje mu migwi yindi abantu bari biteze ko ishobora kugera kure cyangwa igashika no muri ico gice ca nyuma yavuyemwo na kare nka za Algeria hari iyindi ubona yatangaje abantu kubona itashitse kure inashika no mu gice ca nyuma igihugu ca Algeria ngira murazi yuko citavye kino gikombe ca Afrika arico gihugu caheruka gutahukana igikombe c'inkino mwenizi iki gihugu ca Algeria kandi nico gihugu mu bihugu vyo muri Afrika muri kino gihe cari kiri mu bihugu bikomeye cyane mu bijyanye umupira w'amaguru cyamaze inkino nyinshi kidatsindwa ibyo rero byaratangaje abatari bake urabye igihugu cya algeria mu guseruka igihugu wabo abakinnyi ufise ingene icyo gihugu kitashoboye no gushika mu nkino z'igice cy'umunani gishira icya nyuma icyo nibaze yuko ari cyo gitangaza cya mbere cyabonetse muri izo nkino z'igikombe cya afurika ikindi gihugu nacyo kiboneka yuko cyari mu bihugu byahabwa amahirwe menshi cyane yo gushobora gutahukana kino gikombe cya afurika ni umuguseruka igihugu wa nigeria super eagles ni igihugu cyari mu bihugu bihabwa amahirwe menshi urabye abahinga batari bake bakurikirana iby'umupira w'amaguru baha amahirwe cyane yo gushobora gutahukana igikombe cya afurika cuno mwaka ni naco gihugu conyine cyarangije inkino zo mu migwi kidatsinzwe cyane ngo kinganye na rimwe ariko nticyabujije yuko mu gice cy'umunani gishiri cya nyuma gitsindwa ivyo rero vyatangaje batari bake hanyuma witegereje uru rukino rwo ku munsi w'imana kino rwa nyuma rw'ico gikombe ca kan hagati ya misiri na senegal ku bwawe ubona ari iyihe ikipe ifise amahirwe yo gutwara igikombe ubibona gute ibyo aribyo byose novuga yuko ibyo bihugu bibiri bifise amahirwe angana gushika kuri uno mwanya ariko nk'umwe mu bantu bakurikiranye cyane zino nkino nkaba nkurikirana abakinnyi n'abamenyereza bino migwi misiri irafise amahirwe menshi gusumbya senegal yo gutahukana kino gikombe ariko senegal nayo nyene igihugu ciyubatse kandi ni igihugu uh, gisa n'igifise umuvumo wo gushika muri finale ariko bigaca byanka ko gitwara igikombe ariko naco nyene ntikiri kure cyane y'amahirwe yo gushobora gutahukana kino gikombe uno mwaka umuntu aravye ingene citwaye muri zino nkino z'igikombe cya afurika kiriko kirasozegwa muri kameruni murakoze murakoze cyane steve darik ndizeye umenyesha amakuru yigenga mu gihugu c'ubuswede akaba ariko akurikirana imikino yo muri cameroon mu kanya turahana agahindukira ariko abadufatiye mu mvahe no mu njahe ngene ndabibukije ko ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi rcr ryasubije leta ya tanzania ikambi ya mutenderi yari imaze imyaka irenga itanu ibarizwamo impunzi z'abarundi hanyuma muri sudani naho abari mu ishirahamwe ry'abanyamyuga baharanira demokarasi banse kubonana n'intumwa idasanzwe ya onu onu biyamiriza imikorere y'iryo shirahamwe mwanavyumvise muri ano makuru ubushinwa n'uburusiya bisaba otan kudasatira uburusiya aya makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com ariko no kuri youtube y'ijwi rya amerika ariyo voa radio yacu mwakoze rero kudutega abiri yakoze diodone cubahiro yegeranije amajwi yacu hamwe na ingenieur cornelius bari kumwe muhinga bw'ivyuma kuri mikoro na lidiane nini nahazwe imana ntiyanyongera iminsi yo kubaho tuzaba turi kumwe ku munsi wa mungu mu kurindira wikande nziza mu banyu no mu byanyu murara ahajyana hatajyana harara umwasi